mugiye mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbaha n'ikaze ni amakuru duhere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloyizi bigirimana
maramutse thomas n'abateza amatwi turayahera kuyavuga kuri etiyopiya raporo yasohowe jo ku munsi wa mbere ivuga ko abasirikare ba etiyopiya hamwe n'abanyagihugu bishe bunyamaswa abanyororo mirongo umunani na batatu b'abanyatigereya mu ikambi yo mu mpanuko bwa etiyopiya iyo raporo ivuga ko bwabaye ubwicanyi buteye isoni bwakorewe abasirikare bafatiwe ku rugamba kuva intambara yo muri tigereya itangura haraheze imyaka ibiri ikimenyeshamakuru cyandika cyo hano muri amerika the washington post cyavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ikambi ya gisirikare iri hafi y'igisagara cya mirab abaya iyi kambi yari ifungiwemo abagwanyi b'abanyatigireya barenga ibihumbi bibiri bafatiwe ku rugamba ababibonye babwiye icyo kimenyeshamakuru ko abasirikare bari hagati ya cumi na batandatu na cumi n'umunani ba etiyopiya aribo bacucagiye amasasu kuri izo mbohe bituma zimwe zihungira mu ishyamba no mu mihana y'abanyagihugu hegereye kivuga kandi ko abanyagihugu bahakubanyegeza baciye babahukamo nabo inkoni babatera amabuye kandi bamwe baratemagurwa n'imipanga ubu bwicanyi bwabaye igihe abagwanyi b'abanyetigereya bariko baragerageza kwinjira ku mugwa mukuru wa etiyopiya Addis Abeba intambara hagati y'abasirikare ba leta ya etiyopiya hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya tigereya yatanguye mu kwezi kw'icumi na kumwe bibiri na mirongo ibiri izo mpande uko ari zibiri ubu ziriko zirakora kugira amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe ashobore gutangura gushigwa mu nzira mevugwa mu makungu nayo ni intambara iri muri Ukraine aho abategetsi batangaje jo ku munsi wa mbere ko Uburusiya bwacucagiye ayandi mamisire atari make mu bice bitari bike by'igihugu ejo ku munsi wa mbere ibitero bishasha byagabwe ku mazu y'abantu ku magorofa hamwe no ku nyubakwa zitanga umuyaga nkuba abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya butumbereye gusiga ico gihugu cabo kitagira umuyaga nkuba amazi hamwe n'ubushuhe cyane cyane muri ibi bihe by'imbeho ishobora no kwica abantu ibimenyeshamakuru muri Ukraine byatangaje ko humvikanye ibisasu biturika mu bice bitari bike by'igihugu mu mpanuko bw'umugwa mukuru Kiev haruhande y'ibitero televiziyo ya leta y'Uburusiya ejo kuwa mbere yatangaje ko Perezida Vladimir Putin yari ku kiraro gifatanya intara ya Crimea n'ubumanuko bw'uburusiya ico kiraro cyari cyasambuwe mu kwezi kw'icumi na bombe uburusiya bwavuze ko yatezwe n'umwiyahuzi tukibandanya navuga hanze y'umugabane wa afurika mu makungu ku mugabane wa buraya ububirigi bwarongeye ejo ku munsi wa mbere kuburanisha abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku mugwa mukuru buruseli ibyo bitero byabereye ku kibuga cy'indege hamwe no ku kibanza gitegererwamwo amatereni ku mugwa mukuru buruseli byahitanye abantu mirongo itatu na babiri hamwe n'abandi baharugwa amajana bakomeretse abantu cumi nibo bakurikiranwa ku kuba baragize uruhara muri ibyo bitero by'ubwiyahuzi byabaye mu kwezi kwa gatatu bibiri na cumi na gatandatu abategetsi babyegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ababuranishwa bagirizwa kuba barakoze ibyo bitero ku gatwe kabo canke barabifashijemwo batatu muri bo baciye bafana n'abandi ico gihe nyene baciye bafana n'abandi banyagihugu ico gihe nyene abafuye hakaba harimwo abamuka mu bihugu bitandukanye batanu muri aba bagirizwa ubwo bwicanyi baraburanishijwe i Paris mu bindi bitero by'ibyo nk'ibyo byabereye ku mugwa mukuru w'ubufaransa nabyo byahitanye abantu ijana na mirongo itatu mu makungu kandi ni muri irani abakora imyiyerekano baratanguye umugararizo ku gihugu uzomara iminsi itatu guhera kuri uyu munsi wa mbere w'ejo ni mu rukurikirane rw'imigumuko yatanguye mu kwezi kw'icyenda hari inyuma y'iyicwa ry'umunya-irani kazi yiciwe mu minwe y'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga by'igihugu abitabiriye iyo myiyerekano yejo ku munsi wa mbere basabye bene amaduka mu gihugu cyose kuyugara gushika ejo ku munsi wa gatatu kugira barabe ko hari impinduka yoba muri leta amasanamu ya videwo yakwirakwijwe ku mbuga hwaniro ejo ku munsi wa mbere yerekanye amaduka yugaye mu bisagara bikorerwamo urudandazwa cyane nk'umugwa mukuru teherani itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika associated press ryashikirije ko hafi icya gatatu cy'amaduka yari yugaye ku mugwa mukuru teherani wa irani ejo ku munsi wa mbere irigaragariza rije mu gihe iby'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga k'igihugu muri irani bitaramenyekana umushikirizamanza mukuru w'icyo gihugu muhammad jafar montazeri yavuze ejo yavuze ku munsi wa gatandatu ko icyo gipolisi cyahagaritswe ariko abategetsi ba leta ntacyo barabivuga ko
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe abanyekongo bo mu ntara ya kivu ya ruguru ntibavuga rumwe ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cyabo felix cisekedi ku bibazo bafitanye n'u rwanda ifari répondre à la hauteur de la menace byari ngombwa ko cisekedi asubiza ibyo kagame amaze iminsi avuga fabrice kugaya akuriye urubyiruko rwo mu ishyaka can action pour un congo nouveau ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo ubwo rero icyo niteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara naho eric bagirubwira ni umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri congo uzwi nka association moise gatumbi en action ushamikiye kuri sosiyete civile yo muri ya kivu ya ruguru muri kenya ibiganiro bya gatatu by'abanyekongo ntibyashoje uko byari biteganijwe ejo nimugoroba amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi abanyekongo bo mu ntara ya kivu ya ruguru bakiriye ku buryo butandukanye ijambo rya perezida wabo felix cisekedi ejo bundi ku cyumweru ku bibazo biri hagati y'igihugu cyabo n'u rwanda umunyamakuru wacu jimmy shukrani bakomera uri iyi goma araduha inkuru irambuye mu ijambo yagejeje ku baturage ba repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato muri ino minsi w'intambara ikomeje hagati y'ingabo za kongo frdc na makumyabiri na gatatu umutwe urwanya leta perezida cisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u rwanda ruhaye mu makumyabiri na gatatu mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya rucuru na nyiragongo ntitugomba kwanga abaturanyi ahubwo ku byerekeye abanyarwanda nta mpamvu n'imwe yadutera kubafata nk'abanzi mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane mugakura amaboko mu mufuka mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu ubuyobozi bw'u rwanda nibwo kibazo naho abanyarwanda ni bene data ndetse n'abashiki
babo
iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya kivu ya ruguru fabrice bugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka asen action pour un congo nouveau ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru avuga ko perezida felix cisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani il fallait répondre à la hauteur de la menace.
byari ngombwa ko cisekedi asubiza ibyo kagame amaze iminsi avuga ngewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u rwanda twebwe nta kibazo dufitanye n'u rwanda kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri goma bagahaha ndetse n'abakongomani bakava muri goma bagahaha kandi muri ibyo byose ntawigeze abahagarika Vers Goma, et personne ne les a jamais inquiétés.
uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri cisekedi kwihanangiriza mugenzi we paul kagame w'u rwanda ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana ku bw'impamvu za politike kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi Les deux peuples euh, sont, sont des peuples.
twese tubanye neza nta kibazo ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politike y'u rwanda na kongo aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko bukeye ariko perezida wacu felix Tshisekedi yibukije mugenzi we w'u rwanda ko ubu tugomba kuva mu bya kera ko tutagomba kubigenderaho cyane cyane iyo umuntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi Apprendre lorsqu'on est responsable de tout un pays.
ku rundi ruhande eric bagirubwira umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri kongo ushamikiye kuri sosiyete sivile yo muri kivu ya ruguru uzwi nka association moise gatumbi en action avuga ko ubu amagambo atagikenewe ku bakongomani ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo ubwo rero icyo nari niteze ku- kuri uh, perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara uti yakavuga swate guhe guhera ubu turose turo hanyuma bisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma eh, umutekano uboneka haba antuka bagashakisha iyo bwaba kugira ngo umutekano ugaruke ubwo rero kuvuga ngo eh, muri iki gihe turimo kuvuga uti eh, tu- wenda kagame niwe kibazo uti wenda runaka runaka niwe kibazo amagambo gadakurikijwe n'ibikorwa kandi bigaragara abaturage bo mu mujyi wa goma bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u rwanda umwe muri bo utashatse ku izina rye rivugwa yagize ati njye ndabona perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri kongo iyo bambutse niho bazaga gushaka benshi niho bazaga gushakira amaronko none yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe yatakavuga wenda umuturage ari kuzajya arava mu rwanda yagera i goma yagera ahari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara ariko kari akantu karafashe yeretse abaturage ba kongo iki kibazo ari kagame atari abaturage b'u rwanda ni ukuvuga ngo kagame aramutse ahavuye abanyarwanda byaba nka kera kera nta kibazo cyabagaho none ubu ngubu ufite ikibazo ni kagame na guverinoma yiwe mapenzi davide umusesenguzi mu bya politiki ya kongo wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye nibatabihagurukira buri munsi buri munsi hazajya haravuka igurupe arume iturutse hehe iturutse mu rwanda sasa solisiyo yanje nabona kongo yakoresha ni ukuba hazarani bakagwana n'u rwanda bikitwa ni intambara ya kongo n'u rwanda uzatsinda atsinde uzatsindwa atsindwe byerekane yuko umwe adasuzuguye undi Ah, havutse rcd havuka cndp m23 2012 2022 abaturage bo ni ab'imasisi ni abarucuru nibo bari guhunga buri munsi kuva imirwano hagati ya leta ya kongo n'abayirwanya baye mu makumyabiri na gatatu itangiye umubano hagati y'ibihugu byombi wajemwe agatotsi buri cyose gishinja ikindi leta ya kongo ishinja u rwanda gufasha ayo mu makumyabiri na gatatu yigaruriye teritwari ya rucuru ibirego leta y'u rwanda ihakana ahubwo u rwanda narwo rushinja leta ya kongo gukorana n'umutwe wa fdlr urwanya u rwanda kandi ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tukiri ku bya kongo i Nairobi ibiganiro bihuza abanyekongo ntibyashoje ejo ku mugoroba nk'uko byari biteganijwe mugenzi wacu eloge Wirikaneza uri i Nairobi yarabikurikiranye aratubwira uko byagenze ikibuga kiriwari kibi cyane hariko habera ibiganiro ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi abaseruka imirwi itandukanye y'abakongomani bari biteze ko perezida Felix Tshisekedi ahaseruka ariko ntiyaje abandi twavuganye ariko batashimye kuvugira kuri mikro yacu bashavujwe n'uko amafaranga bari biteze ahabwa abitabiriye ibiganiro batari bwaronswe yose kugera ku kagoroba byari vyitezwe ko umuhuza Uhuru Kenyatta asozera ibiganiro ariko abaserukira cyane cyane imirwi y'abarwanyi bahisemwo kwanka kwinjira mu kibanza babwirizwa kumvirizamwo ijambo ryo gusozera amakuru y'ijwi rya amerika ryaronse ni uko ku munsi ku munsi abitavye ibiganiro baba bahawe amadolari mirongo itanu y'abanyamerika mu kiringo c'iminsi indwi bene kuyahabwa bavuga ko ari ntica ntikize na rya abatari bake baturuka mu turere bigoye kwiyunguruzamwo no gushikamwo indege zimaze kubashikana ku butaka bwa kongo ibiro vy'umuhuza vyavuze ko ivyo basaba vyumvikana bihitamwo kubangira gusozera ibiganiro kuri uyu wa kabiri niho bitekanijwe ko abitavye ibiganiro basezerwa bamaze kugira ico bafunditse mu kurindira ko hagera imwe mu mirwi y'abarwanyi b'abakongomani yemeza ko ititeguriye gushira ibirwanisho hasi na gato mayimayi ibiroze bishambuke yo muri kivu y'epfo ni umwe muri iyo umuvugizi wayo Aimable Naburizi yasigurije ijwi rya Amerika imvo nibo batubwiye ngo dushire imbunde hasi turababwira yuko nibabanze babwire iriya migwi yose yitwa twacu ingwaro iri iwacu ivuye mu rwanda ivuye mu burundi ivuye uganda nisubire iwabo hanyuma natwe turahita dushyira imbunda hasi batarakora kubera uko nguko oya ntabwo turaba atari gushyira imbunda hasi asanga ivyo biganiro bisa n'ivyabaye imfagusa ntacyo zamaze kuko muri nayirobi icyo ni cyo kibazo batuzaniye natwe tubaheza icyo gisubizo nayirobi de batuzaniye icyo kibazo gusa tubaheza bene icyo gisubizo ariko kugera n'ubu none ko baragomba kuba baratubwira gusa mu shuri indwara waje mu shuri indwara waje ntabwo barasubiza ibibazo byacu natwe icyo kibazo leta ya kongo yagabishije ko inyuma y'ivyo biganiro imirwi itazoshira hasi ibirwanisho izibonerako mugabo abarwanya ubutegetsi bavuga ko ivyo bitabakanga oya nta bwoba dufite kuko dufitemo n'izi myaka mirongo ibiri muri kongo nta mahoro dufite abasirikare ba uganda n'aba kongo bivanze ngo baratuzanira umutekano ariko nta kigenda nta mutekano none abo ngabo ba force regionale nibo batuzanira umutekano kuko turafa dufitemo n'izi kuko turafa dufite abo ba uganda n'ubu nyine ko turafa force regionale iri iwacu mu misozi miremire ya uvira n'iriya za mwenga ko turafa kenya imaze kwinjira ko turafa abagande nabo bazinjira ejo bundi
ivyo biganiro ku nshuro ya gatatu vyatunganijwe mu gihe imigenderanire hagati y'u rwanda na kongo iguma itituka kubera umuhari wa m23 abategetsi ba kongo badasiba kwagiriza u rwanda gufata mu mugongo ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije perezida felix tshisekedi yagirije mugenzi we w'u rwanda paul kagame ataka umunwa ko ari umwansi wa kongo C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République.
ubutegetsi bw'u rwanda burongowe na paul kagame nibwo mwansi wa repubulika ya demokarasi ya kongo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bo n'abavukanyi bacu mbere bakeneye ubufasha bwacu kuko barakinyijwe barakeneye ubufasha bwacu kugira ngo biganzure muri afurika yose twari twumvikanye ko atangwano zizongera kuba kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ikibabaje ntibyakunze kandi biterwa n'abategetsi nka paul kagame kandi yiratira kuwuteza intambara umuhinga mu ntambara arabihimbariwe iyo mba ndiwe no kwinyegeje nkagira isoni zo kumva ko nteza intambara zica abantu zigatuma haba amahano ku munsi wa gatatu heza yarahiza umushikiranganji w'amagara y'abantu mushasha perezida paul kagame nawe yari yavuze amajambo akomeye aroresha ku migenderanire y'igihugu ciwe na kongo kuna migomba mifupi na migomba mirefu the, the, the, the, the banana leaves they cut hari insina ndende n'insina ngufi insina ngufi rero niyo baca amakoma aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana bati iki ni igihugu gito amabuye y'agaciro bafite bariya bo bafite menshi cyane twe ntayo dufite bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi ariko baribeshya twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo ariko dufite inzira lakini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means, lakini tuna ways.
ivyo biganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyari vyitabiriwe n'abantu bagera ku majana abiri bavuye mu ntara zitanu z'uburasirazuba bwa kongo kuri iyi nshuro ya gatatu umukuru w'igihugu ca kongo ntiyavyitabiriye ahubwo yahisemwo kurungika intumwa yiwe idasanzwe serge cibangu eroje buri kaneza ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda ejo ku wa mbere rwatangiye amatora y'abakandida bazavamo abazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba eyara kuko manda y'abadepite bariho ubu izarangira tariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi kwa cumi na kabiri mugenzi wacu asumita kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye
amatora yabaye kuri uyu wa mbere n'ay'abahagarariye urubyiruko abagore n'ay'abafite ubumuga umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora munyaneza sharire yasobanuriye ijwi rya amerika abatowe kuri uyu wa mbere uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandatire b'urubyiruko ni mirongo itatu na batandatu budufite hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu batatu abagore batanze kandidatire abemejwe ni makumyabiri na bane abafite ubumuga dufite abakandida cumi n'umwe nabo amatora yabo araba ariko yarabera mu rwego rwa buri karere tuze gushakamo batatu abo batatu batatu rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko noneho inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe umwe muri abo bakandida batatu batatu noneho abo aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko ya East African Community abarara batowe bazahuzwa n'abandi batanzwe n'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda hari abakandatire zatanzwe na FPR n'imitwe ya politiki bifatanije hari kandatire zatanzwe na psd hari zatanzwe na pr hari zatanzwe na na green party hari zatanzwe na ps mberakuri uyu munsi turazemeza izujuje ibyangombwa tuzazohereza mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi nibo bazatora ba bantu batandatu noneho abandi batatu basigaye kuko nakubwiye ko hari icyenda umwe aturuka mu nama y'igihugu y'abagore undi agaturuka mu nama y'igihugu y'urubyiruko undi agaturuka mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga abo batatu batatu rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko noneho inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe umwe bamwe mu bahatanira kwinjira muri iyi nteko bagaragaje imigabo n'imigambi bagenderaho uyu ni madamu mukarwego beti ubana n'ubumuga bwo kutabona ngize amahirwe ngatorwa kuko ngewe n'ubundi nize uburezi budaheza nakwifuza guteza uburezi budaheza imbere muri ibi bihugu bya eyara hari bimwe nka kenya byateye imbere nakwifuza ko abafite ubumenyi muri ibyo bihugu bafasha nk'u rwanda rwacu kuduhugurira abarimu kugira ngo abana bose bafite ubumuga butandukanye bashobore kwiga hamwe n'abariya bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona abo ngabo bo nta n'ishuri ryabakira ntibari bananiga hano iwacu mu rwanda ariko ibindi bihugu bya east africa hari aho bari kwiga madamu kansanga konsore ni umwe mu bifuza kuzahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba kuri we aramutse atowe yaharanira amahoro muri ibi bihugu icya mbere ni ukushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri nzakora iyo bwabaga kugira ngo umugore mu bukungu icya gatatu nzakora uko nshoboye kugira ngo muri ibi bihugu byacu abantu bagire imibereho myiza y'umuryango nk'umugore buriya amahoro makeya cyangwa se intambara bigira umugore niwe ubona izo ngaruka kurusha abandi tuzakora iyo bwabaga dukora ubuvugizi dufatanye n'ibindi bihugu tubibutse yuko iyo intambara ziva mu bihugu abantu bakarebera ubwa mbere abaturage ubwabo bamenye aribo barimo guhomba babihomberamo bafate rero inshingano baganire na leta zabo ku bifuza kuba abadepite muri iyi nteko ku ruhande rw'u rwanda itegeko rivuga ko utowe agomba kuba ari umunyarwanda kuba yujuje imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko kuba ari inyangamugayo kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano no kuba atarakatiwe igihano cy'igifungo kirenze amezi atandatu abazahagararira ibyiciro binyuranye bazanyura mu matora ya nyuma y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi uru rwego nirwo ruzatora abadepite icyenda bazahagararira u rwanda muri uyu muryango asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibera muri katari imikino ya kimwe cy'umunani irakomeje hagati y'amakipe yatsinze mu majonjora ku makipe azakina kimwe cya kane hasigaye abiri aza kumenyekana uyu munsi mugenzi wacu fideli niyongabo aratugezaho uko bimeze urakoze thomas nibyo inkino zo guhiganirwa kuronga itike yo kuja muri kimwe ca kane c'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru muri qatar zarabandanije ejo kuwa mbere mu rukino rwa mbere rwabaye croatia yatsinze ubuyapani ku mapenaliti atatu kuri imwe ari nyuma y'uko ibyo bihugu binganije igitsindo ku kindi mu kiringo cy'iminota mirongo icyenda cyahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru no mu minota mirongo itatu y'inyuma yaho nibwo rukino rwa mbere rwo muri kimwe cy'umunani rutatuwe n'amapenaliti muri iki gikombe cy'isi yose kiriko kibera muri qatar mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani croatia yarahatswe gutsinda igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyo mwaka yamara ubufaransa nibwo bwayitsinze ibitsindo bine kuri bibiri mu kibuga cy'umupira w'amaguru ca rushniki ku mugwa mukuru w'uburusiya moscow hari ku itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'indwi kuba croatia imenyeye ibikombe vy'isi yose vyarayifashije mu gutsinda ubuyapani ejo kuwa mbere mu rundi rukino rwakurikiye ejo kuwa mbere brezil yatsinze korea y'epfo ibitsindo bine kuri kimwe abakinyi binjije igitsindo ku ruhande rwa brezil ni vinicius junior ku munota w'indwi neymar kuri penaliti ku munota wa cumi na gatatu na richarlison ku munota wa mirongo ibiri n'icenda hamwe na lucas paketa ku munota wa mirongo itatu na gatandatu umukinnyi yinjije igitsindo cyonyine cya korea y'epfo ni paik seng ho inkino za nyuma zo guhiganirwa kuja muri kimwe c'umunani ziza kuba uno munsi kuwa kabiri mu rukino rwa mbere maroc iza gukina na espagne mu gihe portugal iza guhura n'ubuswisi gushika ubu imigwi imaze gushika muri kimwe cya kane c'igikombe c'isi yose co muri qatar ni ubufaransa ubuholande ubwongereza croatia na brazil imigwi isigaye iza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri mu nkino za kimwe cya kane zizoba ku munsi wa gatanu croatia izohura na brazil ubuholande buzokina na argentine mu gihe ku munsi wa gatandatu ubufaransa buzokina n'ubwongereza urundi rukino ruzoba uwo munsi nyene ruza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri uzoba yatsinze hagati ya portugal n'ubuswisi azohura n'uzoba yataye intsinzi hagati ya maroc na espagne ku munsi wa gatandatu inshuti banywanyi muduteze amatwi aha niho amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika mbararikire kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi nk'uko mubimenyereye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza bize gusa nibyo byayiranze